iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba igihugu cya tanzania kivuga ko kigiye gutangiza gahunda yo gusaka abagizi ba nabi mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi no mu ntara yose ya kigoma ni igikorwa bavuga ko bazafatanya na polisi y'u Burundi gukora umunyamakuru w'ijwi rya amerika james jovin yakurikiranye inama yayobowe n'umuyobozi wa polisi ya tanzania yabereye i nyarugusu kuri uyu wa gatandatu biga kuri icyo kibazo iryo jambo rishikirijwe n'umurongozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya tanzania simon siro mu nama yabereye mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa gatandatu aho yari atanga ubutumwa ku mpunzi ziharurwa mu majana zitabiriye iyo nama ku bijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi byaba byabaye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi no mu baturanyi bazo ingingo nyamukuru y'urwo rugendo rw'umukuru w'igipolisi cya tanzania mu nkambi ya nyarugusu kwari kugabisha bamwe mu bagizi ba nabi duye muri iyo nkambi y'uko igipolisi cya Tanzania kigiye gukora isakwa rinini inyuma y'ibitero birenga bitanu byabereye mu makambi n'inyuma y'inkambi mu kiringo cy'amezi atandatu aheze.
Watu wanalalamika sana kuhusu ujambazi, watu wanaporwa barabarani, mtu anamnyang'anya mwenzake baisikeli, anatumia bunduki ya moto. Maelekezo, malalamiko, wanasema ni hao wakimbizi.
Abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma, abantu baramburirwa mu ibarabara, umuntu araka mugenzi we ikinga bakoresheje inkoho bagaca bavuga yuko ari impunzi reka ndabasabe inshuti zanjye impunzi mudashaka ubugizi bwa nabi turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorere ko nimba hari impunzi itunze inkoho cyibure ikigwanisho cye cyose ninava ngaha acagenda agite mu ibarabara kuko ndimwo ndasubira dar es salaam ariko mu ndwiza nzozana abapolisi bahagije bazogira isakwa rikaze rwose uwuzopfinatira kuri iryo sakwa azoshobora no kubura ubuzima zitaleta askari wa kutosha, watafanya msako mkali sana.
inyuma y'urwo rugendo mu nkambi ya nyarugusu bwana simon siro yari yakoze inama n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u burundi bwana melchades ruceke iyo nama yabereye ku murwa mukuru w'intara ya kigoma ingingo nyamukuru ko ari ugushyiraho amasezerano yo kurwaniriza ububisha hamwe hagati y'igipolisi cya tanzania n'uburundi iyo ngingo yafashwe kubera hari abagizi ba nabi bakora ibitero muri tanzania bagaca birukira mu burundi n'ababikorera mu burundi bakirukira mu gihugu cya tanzania mu nama y'umukuru w'igihugu cya tanzania john pombe magufuli yabereye mu ntara ya katavi muri komine nshasha tanganyika kuri wa gatanu yagabishije igipolisi mu ntara ya kigoma gucungira umutekano bikwiye yavuze yuko igihugu cya tanzania tangorane gifise ku mpunzi zitekanye kiretse abagizi ba nabi lakini wapo wachache ambao wameanza kuharibu sifa na heshima ya ukimbizi wanajihusisha na ujambazi ariko harimwo bake bake bariko baratangura konona iyubahirizwa ry'ubuhungiro harimwo abagizi ba nabi harimwo abariko baronona amatungo yacu mu ishamba rya tongo ndasavye izo mpunzi zifite iyo ngeso zibireke bahunze kubera ingorane zabaye mu gihugu cyabo muri tanzaniya si ahantu ho kuzana ingorane uje ngaha wemere kuguma hamwe hariho abahungana inkoho hariho abariko barica inzovu zabo ibyo ntibishoboka ndabasabe abarongozi b'intara amakomine hamwe n'abacungiye umutekano iyo ngingo muyikorere ko bikwiye vilisimamie hili kikamilifu. Hatuna matatizo na wakimbizi ambao ni watulivu.
Mu mpera z'ukwezi kw'icyenda igipolisi cya Tanzania cyarishe abantu cumi na babiri bakekwa ko ari abagizi ba nabi bama bahungabanije umutekano mu nkambi n'inyuma y'inkambi. Mu kiringo cy'amezi atandatu aheze haramaze kuba ibitero by'abitwaza ibigwanisho birenga bitanu mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ibyo bitero vyama vyabaye no mu baturanyi b'izo nkambi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kuri uyu wa gatandatu i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda hafunguwe ikigo cy'amasaziro ku bageze mu zabukuru barokotse jenoside yakorewe abatutsi bagasigara ari inshike. Iki kigo gifite ubushobozi bwo kwakira abagera kuri mirongo itanu na babiri cyatangiranye mirongo ine barimo abasaza n'abakecuru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Tim Stockle Mutije.
Iki kigo cyiswe impinga nzima ya Rusizi kigizwe n'ibyumba makumyabiri na birindwi by'amacumbi, uburiro, uruganiriro rusange ndetse n'ahagenewe gukurikiranira ubuzima bw'aba bageze mu zabukuru mu birebana n'ubuvuzi, cyo kimwe n'ahakorerwa izindi serivisi. Ku ikubitiro abagitujwemo ni abakecuru mirongo itatu na babiri n'abasaza umunani, bose bakomoka mu turere tugize intara y'Iburengerazuba uretse umwe uva mu majyepfo. bahuriye ku kuba bose abagize imiryango yabo barahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane bagasigara ntabo bafite bo kubitaho umukecuru verediana bavuga menshi umwe muri bo jenoside yamutwaye umugabo n'abana bose bari bafitanye uko ari batandatu mu izina rya bagenzi be avuga ko aha batujwe bungutse indi miryango bumvita abana mu mpinga nzima baranzigaga bakanzasira ewe yesu we tugufashwe neza ye mubyeyi waje mu kigwi cy'umubyeyi wa kagame zamubwira ati umugore verediyana ari kugushimira ababyeyi bo mu mpinga nzima wakiye warabakiye ubaha icyubahiro n'iwabo bari bari bari bafashwe nabi nanjye ubwanjye ubivuga nari hafi no gupfa uyu rero agashimira umukuru w'igihugu uwagereranya n'umuvandimwe wa yesu cyangwa se yezu uyu uvugwa mu nzandiko ntagatifu nk'umwana w'imana paul kagame habwa icyubahiro wanguye ahakomeye nari mpfuye nari mpfuye nikunuka nari mpfuye ndari umuntu naragayitse umubyeyi wacu kagame ni mwene nyina wa yesu ni mwene nyina wa yesu yesu ya yesu yaragiye akorera muri kagame uretse ko kagame yabuze umwuka wo kurema abantu ariko kagame nawe ndatananiwe yabuze umwuka ariko afite kuturembera abacumbikiwe mu bigo nk'ibi byakira abasaza n'abakecuru bagizwe incike na jenoside yakorewe abatutsi mu mibereho yabo ya buri munsi bitabwaho na leta y'u rwanda binyuze mu kigega cyayo gishinzwe kwita ku batishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi minisitiri shyaka anastase uyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu avuga ko ukwihangana kw'aba basigaye ari ba ntaho nikora ari isomo ku bakiri bato bashima ubuzima n'ubudaheranwa intwaza zikomeje kutwereka kandi ngira ngo mbabwire kubera uwo mutsi mufite nk'intwaza murimo murarerera u rwanda rw'ejo murwigisha kugira umutsi ukomeye murwigisha kudaheranwa mutwigisha kwibuka ariko ntiduheranwe n'amateka ngira ngo uwo ni umurage ukomeye u rwanda tunakomeyeho imyaka makumyabiri n'itanu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu gihugu hamaze kubakwa ibigo nk'ibi bigera kuri bine birimo bibiri byubatswe mu ntara y'amajyepfo kimwe mu y'uburasirazuba n'ikindi mu y'uburengerazuba byose hamwe bicumbikiye abagera kuri magana abiri na cumi n'icyenda byubakwa binyuze mu muryango uhuza abayobozi bakuru b'igihugu n'abahoze mu nzego nkuru z'ubutegetsi cyo kimwe n'abagore babo uzwi nka unity club uyobowe na madame jeannette kagame umufasha w'umukuru w'igihugu wari unitezwe mu muhango wo gufungura iki kigo cya rusizi ariko ntiyahabonetse ku mpamvu zitatangajwe temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro inama y'igihugu y'abagore irasaba abagore kwirinda guhishira bakorera ihohoterwa kuko ngo ihohoterwa rihishiriwe igihe kinini rishobora kuvamo kwicana hagati y'abagize umuryango ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika sumuta kaboye umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro wizihizwa buri mwaka tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi insanganyamatsiko u rwanda rwahisemo uyu mwaka iragira iti umuryango utekanye kandi uteye imbere iyi nsanganyamatsiko yatoranijwe nyuma y'uko hirya no hino mu muryango nyarwanda hagenda humvikana amakimbirane ajya agera n'aho umwe mu bashakanye avutse ubuzima mugenzi we umwana akica umubyeyi we ndetse muri iyi minsi ho haranavugwa ikindi kibazo cyo kwiyahura rimwe na rimwe basesengura bagasanga uwiyambuye ubuzima biba bifitanye isano n'ihohoterwa riba rimaze igihe kinini mu muryango kuri iyi nshuro inama nkuru y'abagore isaba abagore kwirinda guhishira ihohoterwa ribakorerwa mu rwego rwo kwirinda ingaruka mbi zaterwa no guhishira iryo hohoterwa igihe kinini abagore bamwe bavuga ko bahitamo guhishira itotezwa ribakorerwa kuko baba banga kwishyira hanze abandi bagatinya gusiga abana babo bonyine abandi bakavuga ko baba badafite ahandi bajya imibereho yabo baba bayishingiye ku bagabo bashatse nimba umubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa noneho rero ubwo ihohotera cyane ririho ni- ni ni ibimungu biri mu mutima kuko iyo ubonye bikurenze ugeraho ukabyakira iby'iwawe byose ukabika mu nda noneho nkanjye rwose igituma mba numva nyine ngomba kubika mu mutima iyo mungu yanjye nkayihamana nibaza guta abana banjye yaza aryana nzaceceka mbike mu mutima iyo umaze kumirwa gutyo rero bivamo kuzakwica aguma kukureba mu maso uramutse umureze rero ukavuga ngo uramureze yampohotengeye kumurega umenye ko uca- ko ufite aho utaha rero nugenda n'ubundi haraza mugenzi wawe agusigarire ku rugo majoro rurangwa seri mu muyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'umugore n'ubukangurambaga mu nama y'igihugu y'abagore avuga ko ihohoterwa ritangira ryoroheje ariko uko ritinda ritavugwa birangira umwe mu bagize umuryango yishwe uyu muyobozi akagira inama abagore kudahishira ababahohotera kugira ngo batabarwe hakiri kare ejo uramuhishira yagukubise ejo bundi azakwica ni ukuvuga rero ni ugukuraho uwo muco wo guhishira ariko none tugasaba n'abaturanyi n'abaturanyi niba umugore yabihishiriye uwabibonye we akabivuga nicyo dusaba n'inzego zegereye abaturage z'abayobozi inzego z'umutekano iyo abitanze rero ujya ubibona hari n'aho n'aho batwara nk'umugabo yaku- yahohoteye umugore umugore akajya kumusabira imbabazi kiba cyabaye icyaha iyo cyabaye icyaha n'ubwo wasaba imbabazi kiba cyabaye icyaha icyaha rero amategeko agomba kubihana nta byo kuza ku- kunga turasaba inzego z'ibanze zose aho zi- zegereye abaturage kureka kunga ibyaha birimo ihohoterwa n'uwishira bya- byamenyekanye nawe akagira igihano ahabwa nubwo abagore ari bo bavugwa cyane nk'abahura n'ihohoterwa kurusha bagenzi babo b'abagabo abageze mu zabukuru bo batunga agatoki abagore ko ari bo bagira uruhare runini mu kwikururira ihohoterwa ribakorerwa ntabwo umugore ukimugira inama ngo abyumve ubu rero nta mugore ukimenya inshingano ze ubu rero kubera akazi mubona n'amashuri yaje ngakirwa n'umukozi umuyaya akaba ari umwe umushyuhiriza amazi akamujyanira muri dushe yaza akaba ari umusukira icyayi yaza akaba ari umukorera ibi umukorera ibi umukorera ibi aho hantu rero naho mwaba mama mwe mushatse mwazisubiraho ihohoterwa rikorerwa abagore usanga abagore benshi cyangwa se abana bacu b'abakobwa benshi basa nk'aho bataye umuco wo kumenya inshingano zabo ntabwo umugore nawe akita ku mugabo we uko bikwiriye aragenda akajya ku kazi kuko nk'uko abivuze umukozi ahubwo ugasanga umukozi arita kuri shebuja kuruta uko umugore bamwitaho n'aho aziye ugasanga ntashaka kumwitaho cyane ngo amuhe keya umugabo akeneye ugasanga wa mukozi yakunze gukurura umugabo ahubwo Eh, abagore barimo bata inshingano zo guku- gukomeza kubaha abagabo babo cyane bigakurura ihohoterwa kuko icyo gihe umugabo ntazamwihanganira Eh, icyo gihe hazamuvanamo kumukubita kandi icyo gihe n'umugore nawe aba yahohoteye umugabo ubushakashatsi bwakozwe umwaka ushize n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro irdp bwagaragaje zimwe mu mpamvu ziza imbere zituma mu muryango hagaragara ihohoterwa bwaranusha abandi eric umuyobozi wa irdp yari kuri mikoro ya radiyo ijwi rya amerika abanyarwanda barimo bahungabanyijwe na byinshi ku buryo umuco wa violence cyangwa umuco wo gukimbirana eh, kamere muntu yarazamutse sha nabi ikindi ni ubukene bukabije mu miryango noneho bwa bukene bukabije bukazana ikindi kintu gikomeye cy'amakimbirane mu miryango aterwa n'ikibazo cy'ubutaka n'izungura uyu munsi ugiye kuba mu rwanda umugore wo mu cyaro hari intambwe yateye cyane cyane mu rwego rw'ubukungu inama nkuru y'abagore ivuga ko yifashishije ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe bwagaragazaga ko abagore bangana na mirongo itanu n'umunani n'ibice icyenda ku ijana aribo bari mu bukene ubu abo bagore bakaba bageze kuri mirongo itatu n'icyenda n'igice kimwe ku ijana umunsi wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro uzabera mu gihugu hose ku rwego rw'igihugu uzizihirizwa mu murenge wa byumba mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu kanya gato gashize mu kiganiro muri isanga naganiriye n'umuhanzi w'ikirangire w'umunyarwanda mani marite ni umuhanzi umaze kugaragaza ubuhanga budasanzwe akagira n'ijwi ryuje ubuhanga yatangiye ambwira igihe yatangiye gukora umuziki by'umwuga Ndangije amashuri yisumbuye eh, mu kigero cy'imyaka nka cumi n'icyenda hafi makumyabiri natangiye gutekereza ko nakora umuziki nk'umwuga kuko na- igihe cyose nabikoraga narabikoraga mbikunda cyane ndirimba mu masengero cyane cyane hirya no hino ariko ntabwo ari wo wari umwuga wanjye numvaga kimwe n'undi munyeshuri wese wiga umuziki wiga amashuri asanzwe nigaga indimi n'ubuvanganzo Eh, so numvaga wenda nzaba umunyamakuru izo nzozi zanjye nini nabaga mfite Eh, ariko numva ndashaka gukora umuziki nk'umwuga so ntangira gukora umuziki nk'umwuga rero gutyo kugira akazi ntangira kuririmba ku bintu bitandukanye ku mahoro ku rukundo ah, ku bintu nk'ibyo so umuziki wanjye rero ukomeza gutyo kugeza n'ubu ngubu nkaba ndi umuhanzi ukora mu njyana njyewe nakita afro fusion cyangwa se uruhurirane rw'i bw'amajwi atandukanye yo muri afurika ariko cyane cyane mpereye ku ah, ku njyana y'ikinyarwanda ndumva muri make ari ibyo wari ukomoje ku bijyanye n'uko ah, wakundaga kuririmba cyane mu nsengero ah, hari n'abantu benshi bibaza ngo mani marite yamenyekanye cyane ubwo yaririmbaga indirimbo zihimbaza imana waje gutandukana gute ah, n'icyo cyerekezo watangiranye ku buryo ubu ngubu ah, waguye umuziki wawe ukaba uririmba n'izindi ndirimbo zitari iz'imana gusa icyo gihe urebye mu kuva mu bwana bwanjye eh, numvaga nkunze gusa kuba naba ndirimba mu rusengero mu nsengero zitandukanye Eh, n- bigiramo n'umugisha ukomeye kuko ndi mu kigero cy'imyaka nka cumi n'itanu na- nagiye muri studio ba- mbasha gufata amajwi y'indirimbo eh, yanjye navuga ko ari niyo ndirimbo ya mbere kuko niyo abantu benshi bamenyeho indirimbo yitwa urukumbuzi turayifite mu kanya Um, tura- turayibutsa Ah, ah, ego yeah.
So, urumva kuva em, i- muri icyo gihe numvaga ari byo nkunze byonyine bigomba kuba bigarukiraho bitazaba ari akazi kanjye ari ibintu nshobora kuba naba nkora nyine nkaririmba n'ubundi mu- mu- muri ubwo buryo ariko wenda nkaba nakora n'indi mirimo So, igihe natekereje kubigira umwuga rero byabaye ngombwa ko naririmba ibintu bi ah, ubutumwa butandukanye burenze gusa ubujyanye n'iyobokamana kuko ah, numvaga ngomba gusangiza abantu benshi kurushaho Eh, ariko kandi nabyo sinabireka kuko eh, imana ni byose iteka ryose ni nayo itanga inspiration njye niko mbyemera Eh, ariko mpagarika kuba naba nkora muzika nk'ukuntu nayikoraga nyine atari wo mwuga nikora gusa muri eh, muri eglise So, nta kindi kintu cyabaye uretse ko natekereje ko eh, bigomba kumbera umwuga umbeshaho kandi bikaba n'ikintu nkoresha mu gusangiza abantu ubutumwa bushobora kunzamo n'amarangamutima ku bintu bitandukanye bitari gusa iyobokamana Eh, gusa bihura n'imana kuko iyo iyo mvuga urukundo iyo mvuga amahoro iyo mvuga ukubana kw'abantu mba numva mvuga imana muri make nta kindi cyabaye uretse icyo numvise niyumvishemo ko icyerekezo cyanjye cya cyakaguka kurushaho nka- nkaba muri muzika yanjye navuga ibintu birenze gusa kuvuga iyobokamana Mm, ha- hanyuma se mani marite ah, nkawe w'umunyamuziki mu rwanda wumazemo igihe ah, wavuga ko umuziki ushobora gutunga uwukora muri iki gihe mu gihugu cy'u- nk'u rwanda umuziki njye navuga ko ushobora kudutunga kuko nkanjye nihereyeho urugero kuva igihe nafashe icyemezo cyo kuwukora nk'akazi eh, ka buri munsi umuziki wankora ibintu byinshi umuziki eh, niwo untunze kugeza ubu ngewe Eh, umuziki wanyishyuriye amashuri kugeza muri kaminuza ubwo rero urumva kuri njye navuga ko udutunze Eh, bamwe hari urwego birumvikana bitarageraho ntabwo biragera ku rwego nk'urwaho muri amerika cyangwa n'ahandi henshi ku isi cyane cyane ko nyine ari uruganda ruba ru- rukiyubaka kimwe n'ibindi bintu byose mu mu rwanda ko byiyubaka bundi bushya Eh, ariko umuziki ushobora gutunga umuntu ku rugero runaka ibi nanone bikajyana n'uburenganzira bw'abahanzi ku bihangano byabo Ah, iki ni nacyo kibazo ah, kimaze iminsi kivugwa cyane aho ngaho mu rwanda ndetse n'ahandi ku isi aho usanga ah, ibihangano by'abahanzi bikoreshwa nabi rimwe na rimwe ah, ntibabisabe uruhushya kugira ngo ibyo bihangano bibe byakoreshwa ndetse muri iki cyumweru nawe ubwawe wagaragaye usa nk'aho unenga abantu batumirwa bakaririmba indirimbo zanyu kandi namwe muhari mwakabaye ari mwebwe muziririmba ibyo byo ntago bisubiza inyuma umuhanzi biba bimwe mu bituma bitaragera kuri rwa rwego nakubwiraga eh, eh, twifuza ko byakabaye bigeraho eh, kuko hari eh, amabwiriza n'amategeko agenga u- u- ubuhanzi eh, no ku isi hose ataragera ku eh, ku kigero gishimishije mu kubahirizwa hano mu rwanda so u- rero icyo navugaga cyane cyane ngewe muri muri ibyo bintu wenda muri iyo nkuru abantu bumvise cyane kuri iturutse kuri social media ah, nta nubwo ari ikijyanye cyane cyane n'amategeko ahubwo ni ikijyanye n'imi- n'imikorere y'abantu ah, bo muri urwo ruganda nyine rwacu rukiyubaka Ah, kuba nk'umuhanzi yaba ariho ari afite ibihangano bye akaba akiriho ntaho yagiye ntagishoboye no kuba yabiririmba noneho hakaba hari abandi bantu bahabwa urubuga muri urwo rubuga bahawe kandi ruri babyaza inyungu baka- barugiramo bagakoresha ibihangano bya wa muhanzi ugihari ah, batanabimusabiye uburenganzira kandi bakabikoresha mu buryo bw'inyungu bo bu- bubungura nyirabyo kandi we abishoramo tu- iyo dukora imiziki turashoramo umutungo dushoramo energy dushora ni no uretse kuba ari umutungo no mu by'ubwenge ariko ni ibintu utanabasha gukora nyine utashyizemo n'imari so icyo kintu rero usanga abantu batacyubahiriza hari bakeka yuko ari nk'ibintu bimera ko ari hari abantu bamwe na bamwe batekereza hari ko ari ibintu bimera Bagenda bagasoroma.
atari- umuntu ashobora kuza agasoroma uko abonye nk'uko umuntu umuntu ashobora guca amababi ku giti cya kimeza ariko mu by'ukuri em, mbona nyine ko ha- hari urwego runaka rutaragerwaho hari nka ririya tegeko rya- rya eh, rigenga umutungo mu by'ubwenge rirahari aha iwacu mu rwanda rirahari ariko ntabwo riratangira gushyirwa mu bikorwa ku ku rwego ruhagije nk'ahandi ku isi urabizi ko a- ahantu hose igihangano gicuranzwe eh, cy'umuntu hari hari ibyo bita artist royalties zigomba kwishyurwa Eh, haba ari muri club haba ari m- muri hoteli haba ari ahakorerwa performances ibyo bintu byose birubahirizwa bikabasha kwishyura nyir'igihangano so urumva hano kuva bitarahagera iyo umuntu akoresheje igihangano cyawe muri performance ziwe bwite wowe ntacyo urumva na royalties ntabwo uri buzishyurwe ni ukuvuga ngo a- abaguhombya mu kazi kawe
Ah, hanyuma se nkamwe abahanzi eh, nibaza ko ari mwebwe mwari mukwiye kuza ku isonga mu kugerageza ah, kwirwanaho haba hari amahuriro mufite cyangwa se amashyirahamwe muhuriramo kugira ngo ibyo mutishimira bikorwa bibe bya- byashakirwa umuti yego hano mu rwanda tumaze kugira ihuriro eh, ba- tukanavuga ko biri ku rwego rwiza eh, kuko tumaze kugira ihuriro ry'abahanzi ba- bahuriramo ari abakora umuziki n'abakora ibindi bihangano bitandukanye Eh, turahura tukaba twavuga ibyo tubona bitagenda eh, ubundi tukagerageza kubishyikiriza inzego zishobora kubyumva zifite ububasha bwo kugira icyo zibikoraho hanyuma ikindi dufite na na sosiyete ya ya intellectual property ah, i- ishobora collective society iriya nyine igomba gukorektinga ibi- ibyishyurwa Mm, abahanzi byo abakoresha ibihangano byabo baba bagomba iyo sosiyete kugeza ubu niyo um, twitezemo icyizere cy'uko niramuka ihawe ubushobozi n'inzego zigomba kuyifasha no kuyishyigikira kugira ngo ibashe gutangira gu- gukolekitinga ah, ubwishyu bw'abahanzi baba bagombwa ku ikoreshwa ry'ibihangano byabo nimara guhabwa izo mbaraga ntekereza ko um, tuzaba dusubijwe ariko kugeza ubu ah, imaze imyaka ngira ngo hafi ine ikigerageza bumva ni ikintu gishyashya ntabwo abantu bakimenyereye abantu bamwe baravuga bati ariko twari tuzi ko umuziki burya ari ibintu by'ubuntu ntitwumva impamvu mu- mushaka kubitwishyuza rimwe nakubwiye nyine ko hari abumva ari ibintu bimera nka kimeza imyumvire mishya ah, abantu bagomba kwiga bushyashya biracyagenda buhoro buhoro ariko eh, mba numva mfite icyizere cy'uko bizahinduka mani marite urakoze cyane guma kuri telefoni tugiye kwakira abakunzi b'ijwi rya amerika nabo bifuza kugira ibyo bakubaza reka duhere kuri patrick wiriwe neza ikibazo nagiraga mubaze nagira ngo mubaze eh, wenda ni iki ateganyiriza wenda cyangwa inama yagira abahanzi bakizamuka cyane cyane mu karere akomokamo Bo- arakoze cyane iki inama natanga wenda ntabwo ntabwo nanjye ndi inararibonye cyane ariko icyo navuga mba ntekereza buriya ko umuhanzi ukizamuka ugitangira gukora ibi bintu ikintu cya mbere cyagufasha ni uko umenye niba koko arizo nzozi zawe niba aricyo wifuza kuzakora kuko ntabwo ari akazi koroshye ni akazi kagushyira muri pabulike kagushyira mu ruhame mu ijisho rya rubanda ugomba kuba wiyemeje neza ko ugiye kubikora ubizi neza ko uzihanganira ibibamo byose ikindi ku bijyanye n'ubuhanzi umuhanzi buriya twese tuba abantu bose baba bafite ibintu bashaka bari kumva muri ako kanya utaratangira guhanga wowe biba biri gusaba ko nawe ushakamo umwanya wawe muri bya bintu byose abantu bari kumva ngo nawe ibyawe bibone uko byakumvwa so bisaba kuba wowe ibyo duhanga ntabwo ari ibintu biri kure cyane yabo turi bo ni ukuba wowe ibitekerezo byawe n'ibyo ubamo bika bikayobora ibyo uhanga ndumva ari ibyo hanyuma mu bijyanye no kwagura umuziki wanyu umuziki nyarwanda ukaba wakomera ugacurangwa mu bihugu bitandukanye nk'uko bigaragara ku bahanzi tuvuge nk'abo muri za nigeria n'ahandi mukora iki kugira ngo uwo muziki wanyu muwagure ndabizi ko hari abahanzi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye mwagiye mugirana amakorabo ariko kugira ngo waguke umenyekane ucurangwe hirya no hino ku isi hasaba iki mate ngewe ntekereza ko u rwanda ni igihugu gifite amateka atandukanye n'ay'ibindi bihugu byose kandi ni igihugu kiyubaka mu nzego zose nk'uko ubyumva umuzika nayo ni imwe muri izo nzego ziyubaka ntabwo twavuka uyu munsi ngo duhite tugira muzika iri ku rwego rw'abanyamerika cyangwa abanyanijeriya kandi ntabwo muzika yacu ntabwo ntabwo binganya ingendo urugendo rwacu ruracyari rugufi cyane navuga ko icyo dukora cya mbere icyo nkoragiye urumva biragoye kuba umuntu yavugira abandi icyo nkora ni ukugerageza gukora ibintu bifite umwimerere abandi bantu bo ku isi bashobora kwifuza kumva bidasa n'ibyabo kubera ko urumva nyine iyo umuntu akora ibintu bisa n'iby'abandi ntabwo babigirira inyota cyane kandi nibwira ko tugenda tubigeraho buhoro buhoro kuko niba umuhanzi w'umunyarwanda ashobora gutumirwa mu gihugu nk'ubuyapani imperuka gukora tone mu gihugu cy'ubuyapani kandi abanyarwanda banumiye ni abayapani natumiwe na unicef ahantu hose naririmbye naririmbiraga abayapani kuko hari abantu bumvishe iyo music yanjye bakumva hari ikintu kirimo bakumvamo bakanumira ntekereza ko ni buhoro buhoro ngenda no mu bindi bihugu bitandukanye uretse wenda naho ariko ntekereza ko ari buhoro buhoro n'abandi bahanzi b'abanyarwanda kandi baragenda henshi dufite nk'ubu ba cariyane n'ababa bari nomine muri za wadi mpuzamahanga nka firima na ba debeni nibaza ko ni intambwe iterwa buhoro buhoro hamwe n'ubundi n'uburyo n'igihugu cyacu kigenda cyiyubaka no mu bindi bizagera aho bigerweho kuko n'ubundi ntabwo ari ibicuruzwa byinshi cyane twari twagira bicuruzwa ku rwego mpuzamahanga umuziki rero nawo intambwe yawo ni buhoro buhoro uwo ni mane marite ni umuhanzi w'icyamamare mu rwanda benshi bazi kubera injyana ze zirimo ubuhanga ubwo yadusobanuriraga ibijyanye n'ubuzima bwe muri muzika nyarwanda aha naho ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri al wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na geoffrey mutagoma wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza gukomeza kugira icyumweru cyiza